بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وآية سين أفسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبتاء تره barumsa keenna ka shanaffaa keessatti akkaataa dhaamsi rabbii guddaa itti eegale mata duree waxyi'ii ta argamteerraa haga waxyii guddittitti dubbanne kan keessatti eega rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam umriin isaanii waggaa afurtama ga'ee isa ka gaara hiraa keessa goda hiraa keessa taa'ee rabbii fi gabbaru jiru jibriil itti seenee aayaata shan ka suurat alcalaq itti irratti qara'ee biraa deeme yeroo sanitti yaaddawanii rifatanii manatti galanii haati mana isaa khadiijan radia allahu canhu waardaahaa jajjabeessitee sheeka zamana sanii waraqaa ibnunofilitti geessite innis gammachiise gammachuu gugurdoo rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam takka'aa in yaadiniin gammachiise namni dhufee rifachiise kun inni namuma rakko on deemu tahuu yaade saniifuu lubbutii irratti sodaadhe jedhe if sodaadhee wani rasuli rabbii jedhaniif nama santu nama inni beeku hin fakkaanne waraqaan duuba dubbii hagas irra jabeesse kasin dhufe kun ergamaa rabbii jibriili mootii maleekaa rabbii inni sun ka hujiin isaa waxyi'iin lafatti ergamtoota rabbitti dhaamsa rabbii geessu ka muusaa fa'atti dhufe isa santu si dhufee jedhe dubbiin duraan rifannoo taa amma ammoo abdii taate hamilee taate rasuulli jaalatan marroo lammataa arguu isa kana maaliif beeku'uuf haqiiqa waan kana dubbiin akkuman sodaadhe kana jirtii waan hamtuu moo moo akka waraqaan baanu kana waan gaari'i sila dhugumaan aniin kun rasuula rabbii tahee rabbiin guddaan na ergate maaltu jiraa beekuu barbaade godatti deebi'ee guyyaa baay'ee achi taa'a maaliif haa inni naddeebuuf namtichi kun gaara keessa deemee barbaata womaatti hin deebine isa ka qiyaasa malee rasuulli rabbii yaaddawanii haala san keessa jiran shakkiin guddoon itti buutee bife saniin yaaddawan jibriil guyyaa tokko itti dhufee yaa muhammad innaka larasuulu llaahi haqqan innaka larasuulu llaahi haqqan jedheen atiin ergamaa rabbii ka dhuga'aatii dhaabama hagasumatti oojjuu keessa itti dhufee haganumatti mee biraa deema tun haga tokko qalbii isaan jabeessiti isa ka akkasumatti deemu sagalee wayii dhagaye sowtii wayii dhagaye jedhe qofaa kiyya namuu naannoo isan hin jiru sowtii wayii dhagaye jedhe dhagayeennan mirga laale womaan garre bitaa laale womaan garre if duuba laale womaan garre if dura laale womaa dhabe hagamta akka nama rifachiifti lafa qofaan keeti deemu jirtu yaamsa wahii dhageette gama hunda laaltee dhabuu kan keessi rifachiisa qiyaasa malee ana ka rifatee akkasi jiru na yaame jedhe amma maquma kiyya muhammad naan jedhan yoos gama sagaleen sowtiin tun irraa dhufte naa galtee gubbaa tahuu ol laale jedhe yoo an ila ol fudhadhee ol laale kunoo maleeytamtichi gaara keessatti na dhufe kaantu samaa'iif lafa jidduu kursii kaayatee achi marcumarra taa'aa jedhe isuma kaan jedhe bakki inni taa'u eessa qilleensuma kana gubbaa samaa fi lafa jidduu barcumaa guddaa kaayatee taa'a achi fuulli ka isaatii guddinaan ammoo lafa guute qiyaas malee nama rifachiifti sun sagalee ofiif gubbaa dhageettee otoo gubbaa laalte kun wanni tokko samaa fi lafa jidduu teetti wanni filmii miti uma haqiiqaa takka rifadhe qiyaasa malee jedhe rifannoota rifadhe kufe jedhe lafatti achi baqatan rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam manatti gale wayaa mammaratanii ciisan onneen akkana dhawattu wayaa narratti tuul jedheen hadiijaan wayaa irratti tuulte yoos jibriilitti dhufee waxyiin itti buute yaa ayuha almuddathir qum fa anzir jedheen rabbiin subxaanahu wa tacaala yaa kaman maratee ciisu ka'ii gorsi jedheen nama qajeele jannataan gammachiisi ka jallate cazaabaan rifachiisi gorsi jedheen rabbiin subxaanahu wa tacaala achiti dubbiin addaan baate guyyaa duraatti dhufe san aayatuma hirra qara'e malee atiin kun maali nabiyyi rabbiitii ergamaa rabbiitii an jibriilii wanni kun jecha rabbiitii uma takkan jenneen dhufeetuma qara jedhe uman qaraw jennaan miidheetuma hacuucee lammata qara jedhe uman qaraw jennaan hacuuceetuma dadhabsiise aayata kanarra qara'ee biraa deeme uma takka namaan galtu sun hardhamoo dubbiin adi ka'ii aalama gorsii jedheen rabbiin subxaanahu wa tacaala achitti beeke nabiyyiin keenya alayhi salaatu wasalaam inni ergamaa rabbii tahu daqiiqaa sanitti ergamaan rabbii nama tahurraa rasuula rabbii tahutti jirjiirame shakkii fi mamaa duraan qalbii isaa kee jirtu san hundarraa yaqiinatti jirjiirame amma dhugaa beeke waan jira waan amma bu'e tana qofaa miti waan asiin dura argame hundaa maaliif wanni tun argamtee amma galteef wanni anaa ilmaan ijoollee dhufanii garaa kiyya baqaqsanii onnee na keessaa baasanii qulqulleessanii na deebisaniif edaa tanaa wanni amma naama hagas ga'u arga'aa ture manaamni akkuma an argeen dhufuuf sii tanaa wanni dhagaaf mukni na salaamuuf tanaa dubbiin amma galteef furmaata waan armaan dura duraan shakkii keessa jiru hunda rabbiin irraa baase achitti dirqamni guguddaan tokko rabbi biraa dhufe ammoo warra kaayame gorsii jedhanii amantii rabbii tana dhaqqabsiisan aalama hundatti isaanii nama tokko ka ammoo nama humna hin qabne mootummaa wahii harkaa hin qabne angoo wahirra hin jirre tokko ka aalamni aalama baadiyaa laafaa san keessa jiru aalama hunda dhaqqabsiis jecha kiyya dheen rabbiin tun dirqama guddaa tokko dirqama xiqqaa miti dirqama rabbii kana fudhatee ol ka'e rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam birdilbisii ofirraa fuudhe dirqama rabbii isan guutuuf ol dhaabate rabbi dhaabadhu jedheeni qum jedheen rabbiin fa anzir ka'i yaadachiisedheeni ciifni hin hafneef akka guyyaa san dhaabate waggaa digdamii sadi hafuura baafane rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni amma haala dacwaa ammaatiif jiruu teenna ta ammaatirraa guddoo nu fayyadaa tokko dirqama kana rabbiin irra kaaye aalama hundaan dhaqqab jedheen rabbiini dhaamsa kiyya kana ilma namaa hundatti jinnii hundatti himi jedheeni bifa kamiin eegalame eenurraa eegalame eessatti eegala bakki bakkuma jiraniin eegalan bifa kamiin eenurraa eenurraa eegalta ati yoo murteeffatte ardha dacwaa rabbii eegalu bifa kamiin eegalta eenurraa eegalta yoo biyyi dur hin jirre takka dhufte magaalaa duraan hin qubanne takka dhuftee qubatte bifa kamiin dacwaa rabbii tana eegalta eenurraa eegalta ammoo dacwaa tokko namni tokko dhaamsa rabbii gudda'aa namarraa fudhatuuf waan gaarii ati itti himte tanatti bulu'uuf waa lama nama barbaachisa tokkoffaan sitti quufuu lammata itti quufu sitti quufuuf waan ati dubbattu sanitti quufu xubbi'iif hujjatti barbaachisa sitti quufu si kabajuu si jaalatu namni kun dura nama jibban tokkorraa namni akka laafaatti waan fudhatu nama diina kan keetii ka jibbitu tokko yoo inni waan gaarii sii himellee hamtuma seetaati nama jaalatu tokko ammoo dogoggorri isalleen gaarima tahee sin mul'ata duuba maal qabxii kana lamaan sitti quufu itti quufu yoo ummanni si jibbee wanni ati dubbattu ammoo waan hujjaa qaba waan daliili qaba waan gaggaarii taate dacwaan kan kee bakka hin galu yoo ummanni si jaalatee waan dubbattu hin qabaannes garuu hin galu maal himta namatti nama hin qubsitu ummanni si jaalataa si kabaja garuu wanni ati dubbattu laaftu waan daliila hin qabne garuu hin geettu lamaan kun wal gayuun barbaachisa sitti quufu jecha kan keetitti quufu ammallee hujjaan jiraatu kanaafu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qabxii kana lamaanitti guddoo dhimma bahe maal godhan wanni rabbiin itti kennu tun hujjaa guutuu hujjaa namni aqliin qabu aqlii qabu hunduu itti quufu takka takka garuu namni ati itti himtu kun nama duraan si jaalatu nama si kabaju nama obbolummaan haalli gaariin si jidduu jiru tahuu qaba kanaafuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam da'waan kun amma utubaan isaa takka jedhee gadhaabatu jira rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qofaa ifi da'waa duwwarraa eegalee namni biraan jiru waraanni hin jiru diinaggeen hin jirtu mootummaan hin jirtu siyaasaan hin jirtu wama takka duwwarraa eegale jechuu eega duwwarraa eegalanii eennuun eegalarre namni isaan eegalaniin nama dhugumaan filatame waan da'waa kanan dinne duran dhaabanne nama fudhatu tahu nama eega fudhateellee fayyadu tahu eenyurraa eegale duuba rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama duraanuu haga tokko waa waliin quba qabu jira haadha mana isaa khadiija nama haala wal jaalatan jiruu gaarii wajjin jiraatan waggaa kudha shan rakkoo takkaan maletti wajjin jiraatan isi'iin eegale isiin duraanuu quba qabde haga tokko jibriil guyyaa duraatti dhufuu eegasi ammoo dhufuu achitti arguu ayata booda bu'e kan hundaa quba qabdi isiin waan waan waan waan waraqaan jedhe waan kana hundaa quba qabdi isiin qalbiin isiitis kaluu jirti jecha dhiirsi isii dhufeen hundaa dhuge eessun le'eef qophee qabdi osoo duraan isaan lamaan jidduu wal jibbannaaf wal shakki'iif moromeen jiraatte rasuula rabbiiti alayhi salaatu wasalaam gormuu taate amantii tana fudhattee wajjiin hin hojjattu sila garuu waan takka'a waggaa kudha shan shakkiin takka jidduudhaa argamini waan jibbannaaf hin lolaaf moromeen takkan argaminiif wanni rasuulli alayhi salaatu wasalaam dubbate hunduu dhuguma isii biratti maalayyan egaa ammallee hujja anuu ka ijaan garte dacwaa tokko godhuuf dacwaan mana kan kee keessatti hiddaan dhaabatuun murteessa yoo dacwaa ati gootu manni kan kee faallesse hujiin haa faallessu adeemsan haa faallessu faallesse dacwaan ati gootu meela ta'a garuu gayuu hin danda'u isi'iin eegale rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni duraa amantii islaamaa tana fudhate haadha teenna khadiija radia allahu anha wa ardaaha radia allahu anha wa ardaaha hagas ittin dhaabanne yeroo isin shahaadaa qabatte fudhatte biraa deema rasuuli alayhi salaatu wassalaam ala bahanii dhaabatan mana kiyyaa naa qulqullaa'e eenyu itti aansa jedhan rasuli alayhi salaatu wassalaam ardhumaa beeku guyyuma kana qum fa andiriin buunan hirriibumaa ka'an ciisumaa ka'an eenyu itti aansa jedhan nama tokko jira ka nama hundarra isaan wal jaalatan duri marraa xabi'aan isaanii tokko gannallee walitti kalaawan inni kun eenyu abu bakrin siddiiq رضي الله عنه وارضاه أبو بكر اتدقاني رسول ربي عليه الصلاة والسلام اتهما أك ربين قدان وحي اتبوسي عالمت إرقته تكت مجاك أسين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أمنتي فرته رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديثك يستي دبتني مال جدا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له عنه كبوه نما كل امنتي تنتيامي osoon gufatin namni hafin jiru osoo deddeebi'ee laalee irratti yaaddawee bilcheessee ilaalin namni tokkolleen ka takkitti inarraa fudhate hin jiru jedha illaa abaa bakrin abubakr siddiiq malee jedha abubakirii fi khadiijaa qofattu yerooma isaan itti himan gaafii tokkoon malee itti fudhatan abubakar siddiiq takkitti himaan dacwaarraa fudhatan amantii seenanii shahadaa qabatan guyyaa duraa nama lama argatan as manatti deebi'an yeroo manatti as deebi'an huji nama lama argadhe nagaya jedhanii hafuuran baafanne rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam hujiin hujii dhalti malee dadhabbiin dhaltu hujii fi itti fufan maalin eegalan mana ifitti deebi'an ammallee nama tokko jira ka khaadima rasula rabbi alayhi salaatu wassalaam mawlaa isaa zayd ibn xaarisaa ka jedhamu isa kanattu jira guddoo jaalata rasuli alayhi salaatu wassalaam innis guddoo rasula rabbii jaalata zaydin kun qissaan isaa zamana dura osoo rasulli khadiijaan fuudhin dura zaydi isaa xiqqaa haadha wajjiin haati fuutee warra baadiyaa fagoo qubatu isaani warra eessumman isaa warra isii jechuu warra haadhaa laaluudhaaf baadiyaa irraa baadiyaa biratti ilma ishii fudhattee deemti isaan ka achi deema hattuun karatti qabdee gurbaa irraa fudhatte shiftaan qabdee gurbaa xiqqaa kana zaydii kana haadhaa irraa fudhatte fudhannaan gabayaa gabrootatti gurguran geessitee magaalaa achitti gurgurte gurbaa kana eenyu bite maanguddicha warra makka'aa tokko bite hakiim ibnu xizaam ka jedhamu maqaan isaa radia allahu an warri isaanii gurbaan makkatti galee jechuu biyyi isaanii fago abbaan gara hunda barbaadee dhabe faanti haga deemtu magaalaatti aantu dhaqxe warra magaalaa gaafannaan gurbaan akkana akkana akkana akka gannaan haganaa tokko gurguramee guyyaa akkanaa gabayaa keessa oolee gurguramee jedhan hagas gabra tahuusaa ifa gaalteef gabroomee gurbaan ee gurgurame dheenuun bitate gabricha godhata faanti isaa achumaan dhabamte waggaa hagam abbaan hafuuran baafanne biyyi keessa deemee barbaada ilma kan kee ka ati dhalte ka hattuun si jalaa hatte gabrummaan gurguramee mana namaa hojjetu jiru hafuura baafachuu hin dandeettu qalbii hin dandee barbaade barbaadinsi isaa zamana dheeraa fudhata gama zaydi tasaa deebinu zaydi eenyu bitate jenne hakiim ibnu xizaam hakiim ibnu xizaam kun khadiija aan fira yeroo dhufe gabroota hedduu bitatee dhufe imalarra makkaa dhufnaan khadiijan itti dhuftee ziyaarannaan waan bitatee dhufeen keessaa gurbaa kana badhaasa kenneef isii gurbaa xiqqaa kana khadiija'a badhaasa kenne horii akkuma horii kennama nama namni gabra taanaan kuma nama konkolaataa sii kennitti kanuma re'ee sii kennitti isa ka khadiija'a khaadimaa gabricha khadiija'a rasuulli alayhi salaatu wasalaam khadiijaa fuudhe yeroo inni rasuulli khadiijaa fuudhe khadiijaan isa heerumte khadiijaan gurbaa kana badhaasa kenniteef hadiyyaa kenniteef rasuula alayhi salaatu wassalaam amma harka hagamirra bahe gabricha rasuulaa tahe ammallee isa ka gabricha rasuulaa zamana dheeraa waliin turan waggaa kudha shan rasuulaa gabricha tahee khaadima rasuulaati osoo waggaa kudha shanan kanan gayin jidduu keessa abbaan osoo barbaadu osoo barbaadu namni wahii ka hajjii dhufe makkaa dhufe ka biyya sanirraa dhufe aboo gurbaa gurbaa kan kee fakkaatu tokko makkatti garree jedhanii himaniif achi obboleessa ifii tokko qabate abbaasaati obboleessa ifii qabate achirraa imala deemanii dhufe imala deemanii dhufe yoo isaan makkaa dhufan yoo makkaa dhufan barbaadan makkaa keessa osoo barbaadan osoo barbaadan muhammad alayhi salaatu wassalaam garsiisanii isa kanatu bitatee qabaa gabricha nama kanaa jedhaniin ilmi kan kee yoos manatti itti seenan jarri lamaan wal baratanii yeroo san rasuulli rabbiin ergamne wal baratanii jarri lamaan eenyom abbaa zaydiiti abbeeraasaa waan jedhaniin obboleessoo wanni nu si dhufneef ilma keenna tokko dur nu jalaa hatame gurguratame gabricha tahee zamana hagas ga'u barbaada'aa turre osoo barbaannu faanti asit galte jedhaniin inni gabricha kan kee kaadima kan kee tahee ase tanas hojjetu hojjetaa jiraatu dhageenne maqaan isaa zeydii beektaa jennaan een beekaana bira jira jedheen kiyya akkamis bira dhufennaan akkana na bira ga'ee jedhe waan jedhaniin obboleessi kiyya waa takka si gaafanna mallaqa waan feetu nu gaafadhu waan gatii isaa taatee waan gumaa isaa taatee haga feete na gaafadhu isa kana nu kenni mallaqa fudhadhu ilma keenna nama zarii qabu gabrichaa miti rabbi hanke sodaadhu mallaqa waan feete nurraa fudhadhu horii waan feete nu gaafadhu isa kana nuu kenni jedhanii hagana jennaan rasuula rabbi alaihi salaatu wassalaam waan hagasirra gaari'i waan isin jettan kanarra waan gaari'i yoo harkaa isinii qabaadhe hoo jedheen waan isin amma jettan kanarra waan dansa'a ta bira ta tanarra gaari'i harkaa isinii qaba jedheen sun maal jedhaniin isa yaamne warra kan kee filattamoo ana filatta jennaan yoo inni isin filate horii tokko isinirraan fudhadhu galadhaani jedheen yoo inni na filate nama na filate anis ifirraan baasu jedheen jaaladha maanguddoon lafaa kaatee salaamte galatoom jedhaniin galata qiyaasa hin qabne nu hojjette wanni ilmi namaa walii galata kennu kaa keessa guddoo hin jirtu jedhanii dubbii sanirra isaan yeroo tana egaa shakkii tokko hin qaban ilmi waggaa hagas abbaarraa ala ture haadharraa ala ture har'a abbaaf abbeeran isaa dhufe fire ifii lakkise nama biraa filata gabrummaa filata bilisummaa lakkise namni tokkollee shakkii tokkollee hin qaban isaan yoos yaamaa jedhe erganii yaaman hujiri jedhanni hin dhufe yeroma seeni jara lachuu salaamee beeke rasuli alayhi salaatu wasalaam eenu namni kun jedheen abbaa kiyya xaarisaa ibnu sharaxbiil jedheen zayd ibnu xaarisaa ibnu sharaxbiil kun hoo eenu nan adeera kiyya kacab jedheen jara qajeeluma beekana qurbaan yoos rasuli alayhi salaatu wasalaam maal jedheen jarri kun abbaa kan keetii fi adeera kan keetii waggaa hagasii si barbaadu jiranii rakkatanii adunyaa tana gubbaa lafa hagam deemanii osoo deeman si barbaadu as dhufanii amma si argan jedheen biyyi tan teetis warra kan keetileen guddoo si yaadan haatiin teetis amma isaan mallaqa feete fudhadhuu naa kennaan jedhanii an mallaqa tokkollee isinirraan fudhadhu yoo inni isin filatee isin wajjin deeme mallaqa tokkoon maletti fudhadhaa jedheeni yoo inni na filate na lakkisaa jedheeni anaaf isaan ka feete filadhu jedheen rasuulli alayhi salaatu wassalaam xabi'aa akkanaa kana namo rabbiin duraan ergamaa fi godhe haala gaarii irratti uume qofatti xabi'aa akkanaa qabaachuu danda'a kaadima kan kee karaa nagaati mallaqan keetin ati bitatte namni bifa laaftuu sanitti tola hagana ga'u ooluun namo rabbiin duraan tolchi qofa gurbaan in mari'adhan jenne itti yaadan jenne shakkii takkaan maletti deddeebii takkaan maletti si filadhe si wajjiin taa'aa yaa muhammad jedheen subhaanallah achitti maanguddoon irrifatanii dubbatuu dadhaban abbaan isaatti iyyi zayit akkam taateetin gabrichaa baratin gabrummaa fi bilisummaa wal bira qabda dii nama ummata alaatiif haadha abbaa kan kee wal bira filatta akkam taatiin falfalamte jedheen lakki womaan falfalamne abbaa kiyya jedheen nama kana waggaa dheeraa wajjin jiraadhe waan ajabaa hedduu irraa arge osoo jiru biraa deemuun barbaaduu jedheen haga umrii kii jiru isuma wajjin jiraatu barbaada namni kun nama an duraan beekum namoota akka nama kaanii jiruu miti nama biraa jedheen namni kun yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gammadan harka qabanii oliin ka'an nu yaasaa jedheen maanguddolee fuudhanii kaacbaa dhaqan kaacbaa jala maanguddoon akkana taa'a qureesh kun hin xawaafaa kun taa'ee haasawaa kun achi taa'ee sanama fi gabbaraa waliin yaame yaa macshara qureesh jedhe namuu as yaa'e gurbaan kun zaydi ilma kiyyaa beekaa jedha hardharraa jala qaba na dhaala an du'u inni du'u an isin dhaala ilma kiyya jedhe gabricha kiyyaa miti tabanni jedhanii ni xabi'aan kun aadaa arabaa keessan jira namni nama tokko ilma fi godhatuun seerumaan godhatuun aadaa isaanii keessatti beekama maanguddoon lamaan nama tana garraan gammadan gurbaan gabrummaa irraa bahee akkasumaan gabrummaa irraa bahee ilma muhammad ta'e zayd ibn muhammad jedhaniin guyyaa sanirra zayd ibn haarisa ibn sharaxbiil duraan zayd ibn muhammad gabrummaa irraa bilisa ta'e jechuudha tana garraan amma gammadanii warruu fira tahe bulanii keessummooma walit dhaamatanii yeroo umraa dhuftan yeroo hajjii dhuftan yeroo yeroo qabdan nu bira koottaa jedhanii warri fira tahee maanguddoonis ifirraa ganda sitti galan achi ijoollee taan fidanii egashi isaan wal barsiisan zayd ibnu haarisaan isa kana inni kun egaa hagamta akka rasuula rabbii jaalataa isinun gartan amma ilma rasuulaatuu tahe alayhi salaatu wassalaam yeroo abubakar siddiiq biraa deebi'e isa kanatti dhaqe rasuulli alayhi salaatu wassalaam zeyditti dhaqee hime zeydi takkitti maan fudhate zeyditti hime zeydi fudhate nama biraa tafe ammallee ka mana kana keessa jiraatu inni kun een mucaa xiqqaa tokko mucaan kun aliyyi jedhama aliyyu nabi aalib umriin isaa yeroo isa waggaa kudhan zaydi nama guddaa zaydi waggaa soddoma aliyyi ammoo waggaa kudhan umriin isaa nama xiqqaa ijoolle aliyyi illeen ka abi aalib adeera rasuula alayhi salaatu wassalaam oolattu bu'ee zamana tokko abi aalib horii guddaa hin qabu ilmaan isaa hedduu guddisuu dadhabe yoos rasuulaafi alayhi salaatu wassalaam abbaas adeera rasuulaa kun ilmaan abi aalib kana garii gargar fudhatan an guddisha kun ijoollee guddisuu hin danda'u horiin itti xiqqaa ilmi itti hedduu ijoollee isaa tan addaan haa qoodamnu garii jedhanii addaan qoodaman aliyyi qooda gama rasuulaa baherraa tokko nasiiba qaba aliyyi gaa akkuma ilma rasuulaa jechuu manuma rasuula guddate xiqqeennarraa ilma rasuula akkuma ilma rasuulaati tarbiyuma rasuulati guddina rasuulli guddise jechuu kun aliyyi guyyuma dura raahu rasuuluma guddise ilmi tokko kaa ka waggaa san jiru ka waggaa kudhan jiru namni jaballeen abbuma isaati namni beekalleen abbuma isaati ka dogoggora hin qabne abbuma isaati wanni jabduun martuu wanni gaariin hunduu abbuma isaati ilmi hariyaa sanii akkas xabi'aan isaa kun maarree eega abbaan keessattuu gaa abbaayyoo abbaa akka rasuulaa kana ta'e maaliyyan ilmi tokko nama hundarra namni jabaa abbaa fi si'a ka irra gaarii ka irra beeka'a ka irra yoo abbaan eega abbaa akka rasuulaa kana ta'e maaliyyan haga duraan irra jechuudha aliy dhaqanii himan rasuulli alayhi salaatu wasalaam aliy islaamaa waggaa kudhan jira dacwaan tun amma dacwaa sirrii jedhamti dhokattu waan gabbaasanii namatti himanii miti qabsoo lafa jalaan suuta miseensa ijaaru jiran miseensi ijaaramu kun miseensa amanama cimaa rakkoo takkan fin hin bitamne garan galle tahuu qaba jarri sadeen duraa nama gurda nama ammoo itti amanamun tokko mucaan kun ammoo haga fedhaillee nama gaarii ta'u ijoollee xiqqoo waggaa kudhanii yeroo sanitti silaa nama waggaa kudhanii akkamitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam amane waan hagana gayaa kana ka magaalaan guutuun biyyi guutuun quban qabne oduu hagana geettu tana itti himee nama rifachiisa garuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam barsiisan aliyyi rasuula rabbiiti mu'allimni isa barsiisan nama fi barsiise tokko isattu beeka akkam jira aliyyi ganna san haa jiraatu malee aqliin isaa ganna sanii ol jirti nama dhugumaan amaanaa san baadhachuu danda'u tokko kanaaf rasuuli rabbi alayhi salatu wasalaam itti quufee isa ka waggaa kudhan jiru dubbii iccitii hagas geettu san itti hime haga ammatti dubbiin akka gaarii deemaa jirti guyyaa duraatii beeka wanni kun hunduu guyyuma tokkicha duraati guyyaa yaa ayyuha almuddassir qum fa anzirii rabbi buusisanuma guyyuma duraa san deebi'anii rasuuli rabbi hafuuran baafan mana deebi'an ammoo mana jirani amma hagana fixnaan ijoollee xixiqqoo isaanii tafe amma dubri hangafni dubraa zainab umriin isii waggaa san isinlee hariiba alii taana waggaa kudhan umriin isii isii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam gadumaan taa'anii amantii rabbii tanatti himan fudhattee amante tatti aantoo ruqiyya waggaa torba jirti tatti aantoo ummu kulsuum waggaa shan jirti sadeenuu amantii fudhatan haga waggaa shan jirtu sun fudhatte shahaadaa qabatte tarraa xiqqoo ammoo faaxima faaximaan xiqqoo waggaa lama jirti sun waan beekuu hin dandeettu jarri silaa dubbatuu dandayan taawwaa beekan hunduu shahaadaa qabatan manni rasuula rabbi alayhi salatu wasalaam qulqullaa'e jechuu halkan san manni rasuula alayhi salaatu wassalaam rasuula khadiija zaynabi ruqiyya ummu kultuumi haga faaximaa diqqitti hin gayutti haga jara lamaan zaydii fi aliyyi hin gayutti mana muslimaa tokko tahee bule halkan san manni rasuula mana islaamaa tahe halkan san mana muslimaati hagas eegahin kun hojjetame rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dacwaa kana yeroo bifa kanaan godhu nama kana tokko tokkoon dhaqee tokko tokkoon dubbisee amansiisee itti quubsee akkin amantii tana fudhatu godha namni baay'een amma waan akkanaan hojjechuu hin danda'u namni maal barbaada takkitti himaan baaltook irra ol bahee takkitti himaan meediyaa irra dubbatee aljaziira irratti baasee nama urjoonarra barreessee waan hojjetu kana masjida keessa dubbatee waan hundaa ibsee takkitti maan nama hedduu argatuu barbaada namni ammoo takkitti maan nama hedduu kasaaree diina hedduu uumata akkaataan waan tokko wanni kun mafeetee haa taatu waan tokko itti eegalan akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam itti eegale kana nama si jaalatu ka wal kabajjan ka sanuu amaanaa qabu kanatti tokko tokkoon dhaqanii amansiisanii amantii fudhachiisanii akkinni amantii tanaa hojjetan godha hojjetu godha ilaal waan ajabaa nama namni rasuulli alayhi salaatu wassalaam mee eegana waan ajabaa baratuu jiraanna yeroo tokkollee namni rasuulli itti dhaqee da'waa kana fudhadhu jedheenii zamana san keessa kijibsiisee maqaa balleessee waan hamtuu irraa dubbate tokkolleen hin jiru maal qormaatan itti dhaqan jechuu yeroo duraa dhaqanu namni kana abaluu dhaqa abaluun kun nama akkamii maali maal barbaachisa hagam harka dhibbarraa hagam inni waan kana narraa fudhatuun maaltu mala harka dhibbarraa hagam moon hunna kaji narra diduun mala qormaata godhanii qormaatan booda itti dhaqan tanaafuu haga ammaa dubbiin milkiin deemaa jirti milkiin deemaa jirti nama tokko tokkoon filatan namni dhimaan wal qixxaawu nama amaanaa fuudhuu danda'u jira nama dhugaa jaalatu jira nama haqa jaalatu jira nama mataa laafu ka dhugaa namarraa fudhatu jira nama mataa jabaatu mormee guddatu jira nama dhugaan feene jira nama wanni biraa hedduun fudhatuu dhoowwitu jira kana hundaa akkini beekee waan kana nama harkaa booressun goone dhoksan jala waggaa sadii dhoksaniitum akkasitti dubbii dhokaana dhoofan waggaa sadii waggaa sadii jechuun zamana xiqqaa miti guyyaa sadii obsuu hin dandeenyu waggaa sadii wanti tun icciti nama tokko tokko mana dhaqanii suuta dubbisan waggaa sadii da'waan guutuun waggaa digdamii sadii sadii akkanatti dabre namni gariin hadiisa tokko ka ka rasuulli alayhi salatu wasalam safaa gubbaa dhaabatee qureesh yaame jecha beekamaa san ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bilwaadi turiidu an tugiira calaykum akuntum musaddiqiy gosa qureeshaa takka takkaan yaame yeroo namni hunduu dhufe aboo yoo diini dhufe laga kana duuba jira isin isin weerarweedha qophaawaa yoo an isiniin jedhe na dhugeeffattu jennaan ee jedhaniini kunoo rabbiin na ergate an ergamaa rabbiiti amantii tanaan dhufeen irraa fudhadhaa inni jedheeni abii lahabitti ka'e ummanni bakka lamatti gargar cabe guyyuma duraa yaa ayyuhal muddathir qum fa anzir buute si hanamni baay'een guyyuma duraa san si'a guyyaa duraatiin waggaa sadii hin booda dubbiin sun rasuulli qureesh walii yaamuun sun waggaa sadii hin booda waggaa sadi namuun beekne amantiin tun dhokaanaan deemti waggaa sadi booda inni akkas rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam akkas dubbatuun sun rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam da'waan islaamaa amantiin islaamaa tun amantii bareeddu wani dharaa takka illee hin keessa hin jirtu waan dhuga'aati kanaafuu dhugaa tana maal goona nama jalaa dhoksinaa miti zaahira namatti himna hin jennu hin jennu suuta hikma'aan hojjetan dhaabatanii labsanii ummata irratti hin iyyine bakka tana bakki nama barbaachisu namni tokko waan takka bakkaan gay'uuf obsee yeroo haga feete sirraa haa fudhattu nama ati itti quuftu ka yoo ati bor dabarte waan kana bakkaan gayuu dandayu tokkoo miti lamaa miti hedduu uumuu qabda ka wanni kun dhukkubbii waan kanaatti dhagayamtu ka waan kana akka kan keetitti hojjetuun bakkaan gayuuf tattaaffatu ka akkanaa kana hedduu uumatuu qabda rasuulli alayhi salaatu salaam maaliif waggaa sadi dhokse kaafira sodaate na ajjeesanii sodaate rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam tawakkula rabbii guutuu qaba akka waarna rabbi itti erge malee namni biraa takkaleen isan tuqu akka yoo rabbi rabbiin guddaan isa tiksu ka namni tokkoleen isa miidhuu hin dandeenye amantii guutuu qaba rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam garuu sanii wajjin rabbi irratti irkadhe haqa rabbii kanan dhoksu jedhe karaa irratti gadi naqe fedhi filmaata rabbiiti malee amma tun filmaata rasuulaatii miti rabbima uumettu tana fide bifa kanaan akka dacwaan deemtu suutan iyyanna tokkoon maletti labsa tokkoon maletti akka dacwaan deemtu filmaata rabbiin guddaan file kun rabbiin guyyuma duraa kana labsi jedheeni nabiyyii ifii bira dhaabate maleekaa gabbuuse maleekan tumsiteefi ummata katti kafare hundaa ajjeesanii kaan itti amanee amantii guyyaa tokkoon facaasee bakkaan ga'u rabbiin hin danda'a daruu xikmaa rabbiitiim sun xikmaa rabbiitii miti wanni kun darsii nu hundaa barumsa nama ardhaa dacwaan deemu ka bor deemuu ka fuuldura deemuu ni jiraatu hundaanu hundaahuu darsii wanni kun barumsa yoo silaa rabbiin rasuula ifii guyyuma tokkotti waan hundaa qarqaare ati maal taata rabbi fa kamiin dacwaa godhuu dandeette hin jirtu silaa maal fakkiisii taa silaa wanni fakkiisii taa hin jirtu hikmaan rabbi akkas wanni rasuula akkasitti rabbiin dubbii tana dheeresse bifa saniin dubbiin tun harkifatteef akka wanni kun darsii guddaa barumsa guddaa ummata islaamaa warra dacwaan deemu hunda fuuldura taatee fi isaan gorsa godhataniif akkaataan dacwaan itti deemte kun sadarkaa hedduu irra bahe yeroo tokko namni hunduu if dhokse rasuulli rabbi illee hattaa if dhokse waggaa sadeen duraa kana namni tokko namni fimeen jiru haga rasuula ga'utti alayhi salaatu wasalaam yeroo tokko ammoo namni gariin if mul'isee harki guddaan if dhokse waggaa sadiin booda rasuulli qureesh waliin yaamee itti hime miti inni isaan if himan adii namni baay'ee namuu ifuma dhoksaa jedheen akkasumas if dhoksaa deemaa jedheen rasuulli yeroo tokko immoo namni gariin if mul'isee cinaan tokko mul'isee cinaan tokko if dhokse islaama umariin booda yeroo namni afurtamaa wal qabatee gabbaa'e namni afurtama san qofaa miti haga hedduun if dhoksaa jedhaniin hin mul'atinaa isinii zamana tokko ammoo hundiyyuu if mul'ise makka madiinatti hijiraa bahanii namni diqqaan makkatti hijiraa bahuu dadhabe tokko qofaan if dhokse yeroo tokko ammoo hundiyyuuf mul'ise zamana tokko ammoo aalama hundatti waraqaan ergama amantii fudhadha xalayaan aalama hundatti barreeffama sadarkaa wanni kun sadarkaa waan guyyaa tokkotti bifa hedduun waan guyyaa tokkotti harkaan fiduun taatee miti wanni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa sadii akkasitti dhoksee amantii tana dacwaa kana waggaa sadi akkasit harkisee akkasit oofuuf lubbuu ifii tiksuu qofa'aa miti amantii tiksu amantii tiksu amantiin tun tiksuun dirqama nama hundarra jiru ati lubbuu hante tiksuu callaa doon ta'in amantii tiksu wanni waan hundarra jabdu garuu wanni bakka tanatti beekuu nama barbaachisa yoom waan kana bifa kamiin gargar baafna amma zamana nu jirru kanatti yoo namni tokko abo zamanni zamana dacwaa sirri isani wamaa himuu hin dandeenyu dubbatuu hin dandeenyu uffatuu hin dandeenyu mul'isuu hin dandeenyu zamanni zamana gara mal'eeti aalamni nukka'ee jira akka zamana sirri'ii ka rasuula rabbii sanit if dhoksine jedhee jechuun mala lubbuma ta'e na tiksina amantillee tiksina duubaani tokkommoo akkasii miti zamanni akka zamana rasuuli alayhi salaatu wasalaam fatxii makkaa boodaasani nama hundarratti facaasanii aalama hundatti waraqaa ergansanii kararra dhaabannee dubbannee mul'ifatuu qabna waan rabbi nu qaddare hanu qaddana habuututi akkamitti waan kana beeknee gargar baafna xamma rakkoo guddoo qaba yoom ati tana jechuu dandeetta yoom taan jechuu dandeetta namni dabeessa ka lubbuu ifiitiif waan hundaa sodaatu zamanni hundaa isaa zamanuma waggaa sadeen duraa ka dacwaasan waan hundaan sodaata maraataan aqli hin qabnes rakkoo fedhallee keessa jiraatu zamanuma fatxii makka aboodaatti tasaa kamitti duuba dhimma baananu kana bolowwan rabbii yoo waa sadi jajjaboon tokkon jiraatiin namni bakka tana hin jallatu yoo achi jallata yoo as jallata jallinni gama hundaa jallate dogoggora fida waa sadi akka gaaritti namni ilaaluu qaba sadeen maal daliilli sharci'ii fedhii kan keetii miti fedhii irratti yoo deeman dubbiin hin bachi an iyyuu fedhaa yeroo hundaan dubbadhoo jedhe fedhii kan keeti an dabeessaawo ima sodaadhoo jedhe sun fedhii kan keeti fedhiin tantee ilaalamuu hin qabdu yeroo san wani ilaalamuu qaba daliila sharciiti takka lammata sodaa rabbiiti ati nama sossobuu hin dandeetta zamani zamana akkanaa jechuu hin dandeetta garuu wanni itti dalagduuf kun rabbii fi namni itti waliin dalagaa jirtu rabbii kasi borsi hasabu rabbii sodaan rabbii jiraatu lama sadaffaa olomaa'in ilmii qabu ka fatwaa itti deebi'anii gaafatanii dubbii addaan namaa baaftu tokko jiraatu qabdi amantiin eeggamuu qabdi amantii tiksuu qabna bifa hundaanuu amantii tiksuu qabna garuu yoo maslahaa nama tokkootiif maslahaan amantii wal bira dhufte jechuun bu'aan ummata islaamaatii dhuftu rakkoon nama tokkorra geettu yoo wal bira dhufte rakkoon nama tokkotti buutee ummanni islaamaa fayyadatutti durfama akka fakkeennaaf rasuuli alayhi salaatu wasalaam madiinatti sahaabaa fi keessaa nama tokko erge tokkichi meen mus'ab ibnu umeyr erge mus'ab amantii baadhate madiinaa dhaqe rakkoo gugurdoo isa mudatu mala du'u mala ajjeefamu mala ummata mushrika jira ummata babbada jira yahuda guddoo jira ajjeefamu mala garuu sun lubbuu isaati maslahaan hoogama kaaniin bu'aan jiru maal amantii tana facaasee ummataan dhaqqabee ummata baay'ee rabbi karaa isaatiin qajeelchuu mala tullamaayyoo wali dhuftee maslahaa ummatatu fudhataman ta bu'aa mataa isaa rakkoo mataa isaa sinu ilaalamtu tana jechuuf duuba fedhii teenattiidhaan qabdu dubbiin fedhii ifitti namuu hidhuu hin dandayu rasuulli alayhi salaatu wassalaam namoota yaamu kana lafumaa ka'ee nama fuula keessa dhufe hin yaamne haramuma dhaqee nama masjida keessa taa'u hundaa hin yaamne kas miti qormaata godhe tokko tokkoon laalee yaame abubakar siddiiq guyyaa duraa amantii fudhate jenne guyyaa boodaa guyyaa lammataa dirqama amantii tana ummataan dhaqqabu'uu baadhate akkuma rasuulli baadhatetti رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق لالمي أمان سن نموني إسايا من هندو لالمي ورّا ببدا أكا وليد بن مغير آسن أكا أبو جهلي سن أكا أبو سفيان سن داكني ورّا أتشن ديم نمني إسان داك أني يا من هندو أمو من تيفرتي وني لالمال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا الرسول عليه الصلاة والسلام نمني زمن كفرئي طبيعة غاريك أبو حالة غاريك أبو أغادو بطرر رافقاتو ظلم رافقاتو نما كبجو yoo heger amantii islaamaatti himanis namni bu'aa qabu nama sanii jedhe nameenni isaa yaaman hunduu nama bifa kana qabu nama bifa san qabu takkaffaa waa lama laalan yeroo nama yaaman isaan wanni isaan laalan namni kun nama akkamii namummaa nama kanaa laalan doo hagam gaaf horii hagam qabaa miti namummaa nama kanaa laalan nama dhugaa fudhatu jira nama nama dhuga'aa tokko jira nama dhara jira nama rabbi dharaaf uume jira dhugaa hin dandeenye dhara malee nama dhuga'aa kana laalan dhama laalan lammata dargaggeessa wanni isaan guddoo irratti xiyyeeffatan dargaggeessa maaliif waa hedduuf dargaggeessi aadaa duraan amma irraa jirjiiramuu barbaadan tan wanni jirjiiraman amantii jirjiiru jira ummanni amantii jirjiiru jechuun waan xiqqoo miti ati yoo namni tokko dhufee fakkeenyaaf aboon waaqni walitti hariira qabnu kun an telefoona kambanii abali banadhe akka wal yaamuu dandeenyu hundiyyuu kambanii keessa jirtan diiga'a kiyya kanat as deebi'a oodhe as godaanuun nama jabaatti hagasuma as deemuun nama jabaatti yoo abboo magaalaa tokkotti as cinaa galla waliin qubannaa wal qarqaarraa magaalaa kiyya kanat as godaana namni siin jedhe si jabaatti waan biraa dhiisibee konkolaatuma kan akka maarkiin keenya wal fakkaatu ka bifa tokko haa bitannoo siin jedhe si jabaatti jirjiru amantii maaliyyaan amantii tantee taate irra dhalattee irra guddattee hagana geette namni jirjiirsiin jechuun dubbii xiqqoo miti wanni uummanni kun jirjiiraa jiru amantii dubbiin dubbii laftuu miti eegasiin akkas taatee waa lama amma guguddoo laalan jenne asirratti namummaa nama kanaa laalan eegasii umrii diqqeenna laalan nama dardaraa maaliif nama dardaraa kana laalan maanguddoo hikmaasii murtiisii hayyummaasii itti hayyaman garuu dardarri kun xabi'atti wanni ati irraa buqqisuu heddu kun amantii amantii sanirratti hin dulloomne inni nama waggaa shantama waan hamtuu takka gabbaruuf namni waggaa shan gabbare tokkoo miti tokkoo miti namni jaaramana tokko isa fakkeenyaaf waggaa soddoma jiru waggaa soddoman kana jaaramana saniif qabsaa'uuf dabbalee jaaramana saniitiif namni ji'a sadii keessa jiru tokkoo miti akka laafatti ka ji'a sadii hin akka laafatti as jirjiruu dandeettaati ka waggaa soddomaa kun nama xiqqaa miti kun nama dhiiga isaa keessa inni qalbii isaa keessa inni kun wanni kun akkas maanguddoon kun zamana dheeraa dhagaa kana gabbaran zamana dheeraa muka gabbaran kanarraa amma rabbi gabbaruut as deebisuun hin jabaatti dardarri immoo akkasii miti takka lammata wanni dardarra filataniif dardarri aaduma ifitti dardaraa shamarran aadumatti waan haarawaa jaalatan aaduma sun uumama rabbiiti wama haarawaa takko jaalatan yoo akkaatan mataatti haadatan haaruuni tokko gabbahe hunduu akkasuma haadatee yaa'a wayaan haareen uffata tokko bata haarawuma sama jaalatan isaan haarawni kun na fayyadaaf nan fayyadu yoo odoo hin ta'in haarawuma tahuuf fudhatan isaan waan haarawaa takka dardarri hin jaalata amantiin tun waan haarawa isaa waan maanguddoon duraan gaba baransanirra waan haarawaa kana jaalatan amma dafees deebi'uu danda'a sadaffaa dardarri kun hin dadhabu ajaa'iba rabbi dardarri maanguddoora dardara jeenya maanguddoo yoo waan tokko hojjennuti shakkii guddoo qabdi gama faallaa kaa laalti yoo akkana taate gara akkam taane yoo akkan nuun jedhan maal taane yoo tanaan maqaa nu balleessan maal taane waan baay'ee laalti dardarri kana laalu hin dadhabullee dardarri nama daddaraa kun kufee hin beeku dadhabee hin beeku nagahee hin beeku injifateetum waan kana fudhatu wanni isaa wanni mustahiilaa tan malle takkallee hin jirtu dardara bira tanaaf dardara irratti xiyyeeffatan guyyaan tokkoffaa haganatti dhume hujii guyyaa lammataa hojjetamte inshaa allah darsii itti aanu keessatti yoo rabbachiin nu eega bor galgala barana guyyaa lammataa maaltu hojjetame kanaafuu gaa inshaa allah nama heedhii caqase irraa fayyadate walillee fayyade waliin araarama rabbii argatee fuula rabbii duratti milkaa'u rabbiin guddaan nu haa taasisu warra karaa rasuula rabbii kana barate barsiise itti hojjete isaan milkaa'u rabbiin guddaan nu haa godhu hunda keenya karakoo keessa rabbi rakkoo irraa baase dhukkubsataa rabbii nuu fayyise dadhabaa rabbii nuu dandeechise wallaalaa rabbii nuu barsiise rakkataa rabbi rakkoo baase jallataa rabbii nuu qajeelche خير رت ربي قد أول نها قبو جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم قال توما هندي كيسنو